Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda mwibeneza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki mirongo irindwi n'umunani y'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda muri kumwe na federika nkunikije umuhanda uragendwa imodoka ziragenda abana bariga abakozi barakora abasoroma icyayi baragisoroma uruganda rurakora hano umutekano uhari ni wose uyu ni umwe mu banyagihugu bavuga ku kibazo cy'umutekano hafi y'ishyamba rya nyungwe inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye umutekano mu buseruko bwa kongo hamwe n'inkuru y'ubukene bw'ifungurwa muri grupema ya bijombo mu gisara cya uvira turabigaruka ko mu kanya kari imbere abatuye n'abakorera mu nkengero y'ishamba rya nyungwe mu turere twa nyamasheke na nyamagabe bavuga ko batangazwa n'inkuru zivuga ko atamutekano uri aho batuye mu gihe ata kibazo cy'umutekano bafise ni mu gihe kandi bimwe mu bihugu by'amahanga vyovyo biburira abanyagihugu bavyo kutagendera muri ico gice ku mpamvu z'umutekano umumenyeshamakuru wacu temistokle mutijima yaragendeye abanyagihugu maze adutegurira iyi nkuru igihugu cy'ubufaransa nicyo cyabimbura ibindi kuri ubu bigera kuri bitanu bimaze gusohora amatangazo aburira abaturage babyo kwirinda gutembera mu bice bimwe by'u rwanda birimo na nyungwe n'ahayikikije ibyo byaje bikurikira imirwano bivuga ko yashyamiranyije ingabo z'u rwanda n'abarwanyi b'umutwe wa FLN uwo na n'ubu yigamba ko abasirikare bawo aribo bagenzura ishyamba rya nyungwe n'inkengero zaryo kuri uyu wa gatanu aho umunyamakuru w'ijwi rya amerika yashoboye kugera haba muri nyungwe no mu nkengero zayo nta mirwano yahumvikanaga gusa kuba umutekano ukajijwe mu buryo budasanzwe muri iki gice byo ni ibintu bigaragarira amaso ya buri wese ukoresha umuhanda kigali cyangugu unyuze mu ishyamba rya nyungwe ibyo biragaragazwa n'umubare munini w'ingabo z'igihugu ku muhanda kuva winjira aha muri nyungwe kurinda uhasohoka aho nibura kuri buri metero magana atanu hasanga itsinda ry'abasirikare barimo n'abafite intwaro ziremereye nk'izo mu bwoko bwa mashinigani n'izindi hanze y'iri shyamba ho haba mu gasantere ka gisakura ku ruhande rwa nyamasheke cyangwa se aka kitabi ku ruhande rwa nyamagabe ku muhanda urujya n'uruza rw'abantu ruragaragara ku maso abandi bari mu mirimo ijyanye n'ubuhinzi mu mirima iri hafi aho yiganjemo iy'icyayi aba mbasanze mu mirima y'icyayi ikikije ishyamba rya nyungwe ku gice cy'akarere ka nyamagabe ni mu murenge wa kitabi umuhanda uragendwa imodoka ziragenda abana bariga abakozi barakora abasoroma icyayi baragisoroma uruganda rurakora hano umutekano uhari ni wose ibindi bavuga ni ibihuha kugira ngo basebye igihugu cyacu abo bantu nabo turabona kuko igihugu cyacu gifite umutekano ingabo zirahari polisi irakora n'abaturage turakora turahinga turasoroma icyayi turajya mu kazi abavuga ngo ino nta mutekano uhari turawufite turahaha tugagenda tugateka tukarya tukaryama nta kibazo ku bakora imirimo ifite aho ihuriye n'ubukerarugendo muri iki gice nabo baravuga ko bakomeje kwakira ba mukerarugendo nk'ibisanzwe kandi abenshi bazanwa hano gusura ishyamba rya nyungwe duhuze ukuri irene akora mu kigo cya kitabi ekosenta gikora ubucuruzi bwo kwakira gucumbikira no gutembereza ba mukerarugendo mfashe nk'iminsi itatu iheruka uh, umunsi wa mbere twari twararanye abanyamahanga bagera muri cumi na babiri umunsi ukurikiyeho turarana abanyamahanga bagera muri cumi na batatu nanone iri joro nabwo twararanye abanyamahanga bagera muri cumi n'umwe uh, ubwo urumva mu minsi itatu nibura twakira abanyamahanga bagera muri mirongo itatu na batanu kandi muri abo mirongo itatu na batanu baturuka mu bihugu byinshi bitandukanye kandi baraza abakiriya twakiriye bose mirongo cyenda ku ijana ni ababa bari busure parike y'igihugu ya nyungwe uwo mubare wose rero uza nta kibazo bigeze bagira icyakora babo bafite impungenge ko mu gihe ayo makuru yakomeza gukwirakwira ubucuruzi bwabo bwahahungabanira bikomeje uh, mu by'ukuri byagira ikibazo ku, ku ruganda rw'ubukerarugendo muri rusange kuko urumva nimba ambasade mu gihugu runaka niyo ibireberera abo baturage bacyo bahari nimba rero bababwiye ati ntimujye hariya kubera ko bimeze gutya bagomba kubizera nimba rero twebwe twari duhari dutegereje kubakira kugira ngo tubatembereze cyangwa se tubahe n'indi serivisi yose bakeneye bakaba batakije birumvikana ko kuri twebwe tuba duhombye mu buryo navuga ngo bufitwemo inyungu n'abandi bantu ku mpamvu zabo bwite mu nama aheruka kugirana n'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto i Kamembe ndetse n'abakora imirimo itandukanye mu kiyaga cya Kivu umuyobozi w'ingabo ku rwego rw'intara y'Iburengerazuba General Major Alex Kagame yashimiye abo bamotari uruhare bagize mu guta muri yombi bamwe mu bari binjiye mu ishyamba rya Nyungwe bakoresheje ayo mazi bashaka guhungabanya umutekano w'igihugu none ubu umutekano ukaba waragarutse nta kibazo kigihari nyuma yaho ariko bwana paul rusesabagina uyobora ishyaka rya mrcd rishamikiyeho umutwe wa frn yabwiye ijwi rya amerika ko ingabo z'uwo mutwe zikiri muri nyungwe kandi zidateze kuhava icyakora umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'u rwanda olivier nduhungirehe ku wa gatatu w'iki cyumweru yabwiye ijwi rya amerika ko ibyo ari impuha ndetse na poropagande zigamije kubeshya abantu ko hari aho bigaruriye ariko ibyo bizarangirira mu butabera kuko yashyiriweho impapuro zo kumuta muri yombi ngo aryozwe iby'uwo mutwe w'inyeshyamba yashinze temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
urakoze temistokre Leila Zeruigwi ahagarariye uh, ingabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro muri Congo yaratangaje ko bagiye gukomeza imigambi yo gukingira abanyagihugu ba sivile n'abagore ni inkuru ya Claude Ganza Munyamagana umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika mu kiganiro yarayigiranye n'itangazamakuru intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Madame Leila Zerugwi yihanganishije imiryango y'abaganga bapfuye bagerageza kuramira ubuzima bw'abaturage bugarijwe n'icyorezo cya virusi ya ebola mu ntara za kivu y'amajyaruguru n'iya ituri yagarutse ariko no ku ngingo zirebana n'amahoro n'umutekano n'icyerekezo gishya ku nshingano ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro muri congo monisco zongerewe igihe cyo kuba muri congo kugeza mu mpera z'uyu mwaka madamu leila zerugwi yavuze ko nyuma y'amatora igikurikiyeho hari ugufasha ubutegetsi buriho kwiyubaka ariko bibanda ku kurengera abasivile nk'inshingano y'ibanze ya monisco umwanzuro makumyabiri mirongo itandatu na gatatu wasobanuye neza icyo kurengera abasivili ari cyo kuko hari ubwo abantu bibwira ko kurengera abasivili ari ukujya mu ntambara kandi izo ni inshingano z'igisirikare cyonyine mu by'ukuri rero kujya mu ntambara siyo ntego bisaba gushaka impamvu muzi y'ikibazo ukareba uti ese hakorwa iki bibaye ari imirwano hagati y'abaturage wabyitwaramo uti ntiwakwica bamwe ngo urengere abandi kuko si intambara nko kurwanya adf ho ni urugamba kuko ari umutwe mvamahanga intumwa y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri congo yavuze ko bazakomeza gutera inkunga ibikorwa byo guhangana n'icyorezo cya virusi ya ebola kugira ngo idakomeza gukwirakwira mu bice bishya ikaba yagera no mu bihugu bihana imbibi na congo avuga ko muniswi izakomeza gukorana n'izindi nzego za leta izifasha kwiyubaka cyakora ko ibyo kuvugurura igisirikare cy'igihugu bitari mu nshingano zayo ibirebana no gukingira abasivile kurwanya imitwe yitwaje intwaro ibyo tuzabigiramo uruhare kimwe no gufasha inzego z'umutekano z'igihugu ariko si twe tuzazivugurura byumvikane neza si twe tuvugurura inzego z'umutekano z'igihugu uruhare rwacu ni ukuzifasha mu bikoresho mu buryo bw'ubumenyi n'ibindi nko kuzigira inama muri iki gihugu twe turengera uburenganzira bwa muntu no gukingira abaturage tuzunganira ubuyobozi kuko ubushake burahari ikindi ni ikijyanye no kwambura intwaro imitwe yitwaje intwaro kandi twagize amahirwe imitwe imwe n'imwe yemera gushyira intwaro hasi ku bushake kandi si mu gace kamwe gusa hari nka kamwina nsapo muri kasayi indi mitwe imba muri tanganyika muri ituri kivu zombi kandi ibi tugomba kugira icyo tubikoraho vuba na bwangu ibintu bigasubira ku murongo Leila Zerugwa avuga ko ikibazo cyo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu mitwe yitwaje intwaro yakiganiriyeho kenshi n'umukuru w'igihugu kandi kiri mu murongo mwiza yemeza ko ingabo za ONU ziri muri Kongo zoherezwa mu duce aho bigaragara ko hari ibyago by'uko abaturage b'abasivile bakwibasirwa kurusha mu bindi bice Leila Zerugwi yatangaje ko atazi niba amezi icyenda MONUSCO yongerewe azashira bahita bataha cyangwa bazongererwa ikindi gihe ati ntibiri mu nshingano zanjye yewe simfite n'ububasha bwo kwemeza igihe tuzagendera sinjye ubifataho umwanzuro ni akanama k'umutekano ka ONU konyine gafite ubwo bubasha kandi ni nako kazafata icyemezo kandi icyemezo nk'icyo gifatwa ari uko ibintu koko bimeze neza tuzakomeza gukorana n'ubutegetsi tureba ibyihutirwa tureba igihe byatwara ngo bibe byashyizwe mu bikorwa ibyo tubirebera hamwe n'ubuyobozi bw'igihugu avuga kandi ko mu nshingano zo kurengera abasivile bazibanda no gushyigikira umugore no kubafasha mu bibazo bitandukanye bagiye bahura nabyo mu kwezi gushize nibwo akanama ka oni gashinzwe amahoro ku isi kafashe umwanzuro wo kongerera muniswa amezi icyenda kugira ngo ifashe ubutegetsi gusubiza ibintu mu buryo aya mezi icyenda azarangira ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa cumi n'abiri y'umwaka claude ganza munyamagana mu burasirazuba bwa kongo kinshasa ku ku bwa radiyo ijwi ry'amerika urakoze claude ishyirahamwe rya groupe mirima rikorera muri teritwari ya uvira intara ya kivu y'epfo riratera akamo imiryango mpuzamakungu eh, kayisaba kugarukira abanyagihugu muri groupema ya bijombo ibihumbi ndwi bahangayishijwe kabugarijwe n'ibibazo by'inzara ibi bikaba rero byatangajwe kuri wa gatandatu itariki mirongo irindwi y'ukwezi kwa kane igihe ishyirahamwe ryatanga imfashanyo y'ibifungurwa ku mpunzi zo muri bijombo ni inkuru ya vedaste ngabo umumenyesha amakuru w'ijwi rya amerika ari ibuvira umuyobozi w'ishyirahamwe rya gurupe mirima john rucanira mu kiganiro yahaye abanyamakuru yavuze yuko abaturage bo muri gurupe ma bijombo bugarijwe n'ibibazo byinshi birimo ikibazo cy'inzara ubuvuzi ndetse n'uburezi kuko intambara y'amoko hagati y'abapfurero n'abanyamurenge y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yasenye byinshi bimwe mu bibazo biremereye ni abantu badafite icyo barya porodikisiyo yabo yose barayitwitse imihana yahiye ibindi barabisahuye ikigira kabiri ni ibikoresho byo mu mazu ntibafite ibyo kuryamaho ntibafite ibyo gukoresha mu bikoni amashuri yarahiye ahantu hafata nk'urugero rw'amashuri yo mu rubarati ku gihuha mu rubibi gatoki bikinga za kanono za migezi za bugogoma aho hantu hose amashuri barayata byumvikane ko kugeza ubu nyine abana batari ko biga kubera ko n'ubushobozi nyine urumva ibintu barabipiye byose ibitungwa byaribwe n'ababyeyi ntibafite ubushobozi bwo kugurira n'abana n'ibikoresho n'abashaka kwiga wenda bo kwigira no munsi y'igiti cyangwa mu ikanisa ntibafite ibikoresho ikigira gatatu ni ikibazo cy'ubuvu twari dufite hopitali imwe ya gatanga barayisenye barayirangiza n'andi masantere de sante ku ruhande ubwo byumvikane ko ikibazo cy'abarwayi kiri ku rwego ruteye ubwoba niba umuntu yashobora kubisobanura muri ubwo buryo abagore barabyarira mu mihanda n'amarisike menshi cyane indwara z'ubwoko bwose ntiziri kuvurwa nta miti aha kuri gurupe mirima ahari imiryango ijana na mirongo itanu iri guhabwa iyi nkunga abaserukira iyo miryango batangaza yuko nubwo bari guhabwa iyo mfashanyo hari indi miryango irenga ibihumbi birindwi yugarijwe n'inzara nk'itaragaragaye ku rutonde rw'abishyirahamwe rya gurupe mirima riri gufasha mwumbaje masomo rutegesha n'umwe mu baturage bo ku canzovu bahawe iyo mfashanyo ibibazo by'abantu batapokeye ibibazo by'abantu babuze byo bohembwa nabo kandi abantu barahangayitse bari hanze kandi na ba shefu binjiye mu bibazo bikurikiranye n'ijambo ryo kuvuga ngo ibintu byabaye bike ku bantu abantu barabirenze none ku magufi inzara iratugarije nta bigori nta fu nta bintu byo kurya mu buryo inzara ni nyinshi irarenze kandi cyane amashyirahamwe menshi akorera muri intara y'Ikivu y'amajyepfo mu nama zitandukanye agenda akorana n'abaserukira abaturage bo mu bijombo agaragaza yuko impamvu adatanga inkunga y'ibiribwa ndetse n'ubundi bufasha kuri izi mpunzi zo muri grupoma ya bijombo ari uko nta barabara rigera muri iyi grupoma kuko kugera mu bijombo ari urugendo rw'iminsi ibiri n'amaguru uvuye buvira john rucanira hari inama atanga ku mashyirahamwe adafasha impunzi zo mu bijombo kubera yitwaza impamvu zibarabara koko nta nzira ihari ariko hari ubundi buryo bwo kubigezayo nk'ubu turi ko dukoresha dufata asisitanse yose kiti twarangiza tukayishurira ababyikorera barahari kandi ni benshi bashaka amafaranga kandi ntabwo bihenze ku buryo nta nta nta famiye ishobora gutwara amafaranga arenze idolari mirongo itatu mirongo ine ku bintu byose ushaka kujana ukagezayo nyuma y'intambara z'amoko zibasiye abaturage batuye igurupuma ya bijombo kuri none hari agahenge k'amahoro kahagaragara kuko ayo moko yari mu ntambara umwaka ushize ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yose akorera urugendo hamwe akaza gufatira ibiribwa hamwe no mu mihana batuyemo baragenderana mwomenya yuko kuri iyi nshuro ya kabiri ishyirahamwe rya gurupe mirima ryatanze inkunga igizwe n'ifu ya kawunga ibitenge ibiringiti ndetse n'amavuta ku miryango ijana na mirongo itanu y'impunzi z'abakongomani zo muri gurupuma ya bijombo zibarizwa mu mihana icumi vedatse ngabo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara kivu y'amajyepfo
banywanyi b'ijwi rya amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isaminanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni umwanya w'ikiganiro murisanga mu kiganiro cy'umunsi twaganiriye na amilcar ryumeko fabrice amour martin hamwe na lionel ndayishimiye bose bakaba bari mu rwaruka bavuze cyane cyane ku ruhara rwa politike rwatanguye mu burundi haheze imyaka ine eka n'uruhara rw'urwaruka muri kazoza kugira ngo rutsimbataze umutekano twatanguriye kuri lionel ndayishimiye by'ukuri nk'uko mubivuze cyari cyiza ari ibintu bisanzwe cyane bari gutora inyinshi kuko ngo hari abagabo ntihabubara hamwe turafite abagabo turafite abashinga ntahe byari ibintu bisanzwe cyane ahubwo twebwe nk'urwaruka twarayobewe imyifato y'abantu bamwe bamwe yaba abari ku butegetsi yaba atavuga muri ubutegetsi ukuntu bigenjeje bigenjeje nabi cyane ku buryo twavuga ati noneho cya gihugu ngo kivuga ko kirimo abagabo nta bagabo barimo kuko iyo hari kuba hari abagabo ntibyari kugenda uko byari ibintu bisanzwe cyane kugira bitore inyishu inganda zitarinze gutikira impunzi zitarinze guhunga nk'uko byagenze ubukene bwababaje abanyagihugu mbere n'ubu tukiriko bwateye igihugu byari ibintu bisanzwe cyane bakicarana bakavugana wanse bagashobora kumwicarika akongera bakamwicarika bakamuvugisha kugira kuko ukutavugana nibyo byatumye ubona ingane ibi bibazo biba mu burundi habaye ukutavugana ari nacyo gituma dushitse uno munsi muri ibi bibazo uno munsi aha tugeze mugabo byari ibintu bisanzwe cyane byari ibintu bishobora gutora inyishu ata kintu na kimwe kirinze kononekara kuko hari n'ibindi bihugu byagiye birahura n'ibibazo mbere biruta nk'ubu biruta uno munsi ngaho mu burundi uko byagenze bagiye batora inyishu atanganda zirinze gutikira ego icyo navuga ni uko igihugu cy'uburundi kirimo abagabo nk'uko mwari mwabisiguye ariko bashobora kuba bashyize imbere inyungu zitandukanye bivuye ku byiyumviro byabo bya politiki reka namwe amerika namwe mutubwire imbyane zadutse mu burundi zikagira ingaruka zingana gutya ni imbyane abarundi bashobora kumvikana ko batarinze gushyira mu migeri amerika nubwo yuko ego me muranyumva turakumva neza ego nari mvuga nti byari ntitwari kurinda turashika ngaha anye kuko nk'ukumva buze ati hari abagabo ntihagwe ibara kandi kugira ngo nshike ku ciyumviro canje reka mbanze nce kuri uwo mugani ati umugabo yihindukiza mu kirago ntiyihindukiza mu ijambo iyo hakurikizwa amasezerano y'iyarusha yo yari umushinge ku kuntu igihugu cari cubatse kuva mu bihumbi bibiri kuva ashizeko umukono ntitwari gushika muri izi njyane iyo ubutegetsi reka jewe ndome ko urutoke kubona ibibazo bafise uruhara runini ni ubutegetsi bwa sendedefdd ku isonga ryawo ari wo petero nkurunziza yashatse kwitora utirigira gatatu kandi amasezerano y'iyarusha iyo nk'uko nari meje kuvuga n'umushinge ku ntwaro ukuntu intwaro y'igihugu itunganijwe ariyo yari yarabuze yuko atamukuru w'igihugu n'umwe ashobora kurenza ibiringo bibiri uko atogwa kose aho rero naho rero camvugira nti yego twari gushobora ko iyo umugambwe sndd ushikiriza uwundi muntu yitoza atari petero nkuru nziza urumva batarenga ku masezerano yarusha ibyo njyane ntizari kuba na gato ariko amerika hariho abarundi benshi batumvikana kuri icyo kibazo hariho abavuga ko ibwirizwa shingiro ari ryo rikomeye kurusha amasezerano yarusha urakoze kuri icyo kintu nagire nibutse hangaruke ku ngingo ku rupapuro rusigura akarangamutima k'ibwirizwa shingiro muri urwo rupapuro mu kirundi sinzi ngende bagwita je nobwita nyene urwo rwego nobwita urupapuro rusigura akarangamutima k'ibwirizwa shingiro mu gifaransa ni expose de motif ni urupapuro rwama ruherekeza ibwirizwa ryose harimo n'ibwirizwa shingiro kugira ngo risore gusigurira umunyagihugu abajejwe amategeko eka mu nyuma ni na sentare iraba ibwirizwa shingiro icari inyuma ica ico iryo bwirizwa ryari rigamije ihangiro ryari rigamije ko igituma hari ingingo canke iyinyi igituma hatari ingingo canke iyinyi muri urwo rupapuro rero rwaherekeza ibwirizwa shingiro rya bibiri na gatanu mu gace kayo mu ngingo yayo ya gatatu aravuga neza yuko iyo hari ikintu kitumvikana neza mu ngingo iyi canke iriya mu biraba abwi- mu biraryo bwirizwa shingiro ibiri mu masezerano ya arusha n'ibyo biza imbere ndabisubiyemo ni mu ngingo yayo ya gatatu aho bivuga yuko ushaka gutahura neza ibwirizwa shingiro ryari ryanditswe icyo gihe haramutse habaye amatati uraba akarangamutima uraba ibyari mu masezerano yarusha handitse mu gifaransa yuko la réalisation d'arusha sont considérés comme supraconstitutionnels ni article 3 y'exposé de motifs aho rero cyangwa rukamvuga nti abo bose bitwaza yuko ngo ibwirizwa shingiro riza imbere ni uko bas- ni uko batashaka kuraba iyo exposé de motifs urwo rupapuro rusigura akarangamutima k'amasezerano yarusha rwabisigura neza ehe ngire ko se- sentare y'ibwiri- sentare ira- iraba ibyo gu- gukurikiza ah, isigura ibwirizwa shingiro mu- mu- mu- mu rupapuro rwayo rwatanze rusigura ruha uburenganzira bw'u- bw'i- bw'ikiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza mu bisanzwe mu bwirizwa ry'iyo sentare baravuga yuko umuntu agiye kuyitura kugira ngo ashobore gusigurirwa ico ico ibwirizwa shingiro rivuga kuri iki canke kiriya ategerezwa kujana urwo rupapuro rusigura akarangamutima k'ibwirizwa iyo expose de motif iryo ryaba ikosa rya mbere ryakozwe urwo rupapuro ntirwatanzwe n'abajya bashinga amateka n'abakenguza amateka bagiye kwitura urwo rupapuro ntirwigeze rukoreshwa mu gutanga ingingo yarwo naho rero tugarukira ico ni mbwira ikibazo- abo bonye nti aho ibambewe ni aho ibambewe ibwirizwa shingiro hamwe n'amasezerano yarusha byarasigura neza yuko ikiringo cya gatatu cya nkuru nziza icyo ni ikibazo eh, amerika ci- eh, cihwejwe n'inzego zitari nke icyo ntitwebwe ntitwawukigaruka ko si cyo tuhava dushimikira ko uyu munsi tuhava dushimira cyane cyane ku ruhara rwo gwaruka eka icyo gihe eka no muri kazoza reka namwe kwari ukubishura Yego.
kuri ico kibazo mwari mumbajije muvuga yuko hariho bamwe bavuga Yego.
yuko yego re- re- reka namwe eh, mushigantahe eh, eh, fabrice amour martin namwe mugira icyo mutubwiye ku byerekeye ibyashikiye urundi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mbega hagati y'abanyapolitike n'ibintu byari gushobora gutorerwa umuti batarinze gushamirana nk'uko twabibonye bikagira bikagira ingaruka mbi Eh, egome ku bwanje eh, igihe ha- hariho utumvikana nk'ivyo amerika yaravuze umwe afise uko yumva canke uwundi atahura umuntu ashobora gutahura kubiri canke gutatu ivyari gihambaye kuruta ko tuba tugiye mu gihe c'amatora ivyo nivyo vyari kuba kunegurwa hama ico gihe uwo umugambwe sendef de dowa warashikirije kugira ari we awuja imbere abandi nabo bagahiganwa bakerekana ivyo bintu vyaba bitakurikijwe hama aba- aba- aba- abenegihugu canke igihugu bagateba bakitorera uwo bifuza cyangwa uwo babona ariwe abikwiriye yewe ku bwanjye nibaza yuko ijya nzira yo ku- yabaye mu mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu atariyo yari kuba nziza kuko eh, turabona aho dushikanye yuko ari ibintu byagiye bitera ingorane ari mu butunzi bw'igihugu ari byerekeye nk'uko bivuze nk'urwaruka rwagiyemo cyane rwose hama eh, urava mu mashuri hariho wumva ubundi abahunze eh, ingaruka ni nyinshi cyane rwose biraza yuko inzira itari kujya inzira yo kuba nziza nk'uko eh, aba ari umubwirizwa shingiro ivuga cyangwa izo zarusha zose ni ibintu bijyanye na demokarasi demokarasi naho nibaza yuko ari gushikiriza ivyiyumviro hanyuma abantu bakagutora cyangwa bakagukurikira ku byo babona ushobora kubashikana ku Eh, fabrice mu majambo make cyane rwose mwihweje uruhago rwaruka igihe c'amatora nyuma y'amatora eka cyane cyane ivyakurikiye eka ku mpande zose ari urwaruka rwari rushigikiye imyiyerekano canke urwaruka rutari rushigikiye ikintu mwabonye mu rwaruka ni iki Eh, urumva urwaruka abantu bak- ni abantu baba bakiri bato bafise eh, eh, inguvu nyinshi bafise em, novuga motivation ndabuze ukuntu bisigura mu kirundi eh, iyo bakoze ikintu barashiramwo umwete eh, umwete nzi ndashaka gushika ku mwete rero eh, eh, ni- niho niho ha- habera ikibazo kuko eh, igihe umuntu batarinze gutahura neza inzira yo gufata iyo habaye ikibazo mu myiyerekano yabaye kubera harabayemo kandi mu bintu byo kurwana harabayemo ibintu by'ubwicanyi ibintu byari byiza nabo bishima kuko urumva ivyo nazo barabonwa Eh, ubwo aho urwaruka eh, rwa rwahenzwe rwakorwa ibitokorwa Eh, ico ni cyatumye abantu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na pascal mwiriwe neza pascal mwewe mwewe mwakomeye turaho muri hehe ndi mu burundi Ah, kandi kazina ninde akazina kirundi niyo nkuru pascal niyo nkuru muri hehe ubu eh, mu burundi mu burundi ndi ndi mu ntara ya Cibitoke cy'ibitoki murafite ikibazo murafite icyiyumviro turi ko tuvuga cyane cyane ku ruhara rwo rwaruka eka n'ibyashikiye Burundi ingaruka zabaye kuvaho haraheze imyaka ine eh, Burundi butangugiye mu kajagari ka politike ah, ingaruka zabaye nyinshi eh, turi ko tuvuga cyane cyane uruhara rwo rwaruka icyo gihe kandi muri kazoza kugira ngo eh, ibintu bize bigende neza kurusha rero niko ndaraba jya migumuko bamwe bita migumuko abandi bahagita imyerekano yabaye ni mu gifaransa cya bujumo bageze rero ko abazana urwaruka rwinshi wabaza ati none ibi bintu mugiyemo muriko matura mw'ibarabara mufise objectif urabumva ngo ngo twiyamirize ikiringo ca nkunzizi ikiringo ikiringo mu bisanzwe je nabona ataco kigize urwaruka ubwo n'abo banyepolitike bari bakuze atari urwaruka nibo bari bafise ibibatumvikana bagomba gushyira urwaruka imbere reka nsabe muhinga mu vyuma ngaha abanza kugumizeho kugira ngo wumve inyisho abashingantahe baguha reka tuje eh, ku mushingantahe lionel eh, ndayizeye duga ku ijambo inyisho reka ku bibazo umushingantahe pascal abajije ego murakoze cyane umuvandimwe pascal abagije ikintu cyiza cyane mugabo uko ndabibona icy'uno munsi cyo igikenewe kuruta uno munsi novuga yuko ariko turasaba ikintu cyane cyane urwaruka dukenera nitwe turasaba kurihishwa cyangwa kurihisha ibyo byarononekaye mugabo nagenda kubwira yuko ibyabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu ku mpande zose hari abahagarikizi ari nacyo gituma novuga yuko abarundi bavuga ngo igiti ntibikura mu maso kabiri mugabo abarundi igiti kirabakura mu maso kabiri gatatu na kane na gatanu kuko ugerageje kuraba ibyagiye biraca ngaha mu burundi nk'akarorero kuva mu mirongo ku bintu byerekeye iby'amoko aho bitanguriye mugabo ukabona no munsi hariho abaserukira abandi bavuga ati twarahenzwe twahenzwe n'ababirigi twahenzwe n'aba mugabo umuntu akavuga yuko yahenzwe mugabo akaguma ashimikira kuri cya kindi nyene kimwe avuga yuko yahenzwe mugabo akaba aricyo aguma akurikiza hariho igihugu cyo muri gambi yitwaye yajame yari atwaye imyaka mirongo ibiri n'ibiri yari akeneye kwiyongeza arenze iby'iryo shingiro mugabo abatavuga rumwe na leta ntibatoye umugambi wo kugira baje mu ibarabara bica abantu reka mbere n'igipolisi ngo cica abantu kugirene ariko bavuze ati n'ubwo arenze amategeko twebwe reka tujye mu matora dukoresha ingufu zacu dusigurire abanyagihugu tumukuremo mu matora mwibuka yuko iyo yajana yavuyeyo mu matora mbere aranana no kuva ku butegetsi akarere karavuga ati aho gutavuye turakoresha ingufu zose iyo yajana ava ku butegetsi atagiye lase iyayeho reka na amilcar ry'imikono wenyine yagira icyo avuze ku ciyumviro eka n'ikibazo cashikirijwe na pascal duga ku ijambo ego jewe aho notangurira iyaba nari mu burundi ico gihe iyo myerekano nari kuyitabira aho nari ndi narayitabiriye habe namba jewe sinahenzwe nari nkiri mu rwaruka sigaje amezi make kugira ngo mve muri urwo muri uwo mugwi w'urwaruka iyo myerekano nari kuyitabira sinahenzwe namba muti kubera iki kurenga ku masezerano y'iyarusha yoyo yari yazanye amahoro yari yazanye ituze ku burundi ha byari bifise ingaruka izo ngaruka tuzirimo ubunye ku buryo byatumye mpaguruka aho nari mperereye ngaha muri canada nk'uko navuze abana ari mu burundi nari guhaguruka kugira ngo ngende kwiyamiriza uwo muntu cyangwa uwo mugambwe cyangwa urwo rwego ruhejeje kurenga kuri ayo masezerano Ego, namwe fabrice amour martin ku nyishu niza z'ikibazo cabajijwe na pascal eka n'ivyiyumviro yashikirije mu duga kwijambo mu kanya gato ego eh, na- nagira ngire ico eh, mvuze ku- du- dufashe ndakora amasezerano ya- yarusha nk'uko amerika yarayivuze rero ahubwo mbona yuko iyo myiyerekano yaje ikuraho ivyo bintu kuko urumva niyo yagarukanye ayo matati canke iyo ntwaro rusange nko gushira muri demiri kenze atatwara umugambwe umwe hariho n'iyindi migambwe yari irimwo n'umuntu wari mu matora akaba abo iyindi yagiyemwo ahubwo n'ubunye hariho n'iyindi iri kwiyandikisha dufashe ko hariho umugambwe mushasha bashizeho urujijo gutangura nka senera ikindi yazi yuko inzira yonyine yo gufata ari inzira politiki ariko iyo myiyerekano eh, yasubije inyuma igihugu kandi nibyo urwaruka rwatakaza cane rwose
turashimiye batumire bacu na nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashe mu ngiga bw'ibyuma na fatuma karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabatega akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese